Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan magaalaa Waashinten DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii caamsaa 24 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 16 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu an bafqaaduu moradaati. Qophii galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee ibsa manni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa kenne. Diigumsa manoottan magaala shaggar irratti ibsa dhaabbanni mirga namoomaa baasee fi deebii bulchiinsi magaalichaa kenne hoogganaan waraana alshabaabii haleellaa xiyyaaraatiin madaa'uu isaa akkasumas qophii torbanii dirree diimokiraasii dabalatee dhimmoottan gabaasalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan sun affeera amma gara oduutti darbina tuyyubee.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaaf an tuujubee horaati. Hoogganaan haajaa alaa Alshabaab haleellaa qilleensarraan yuunaayitid isteetsi dhiyeenya hidhattoota kanarratti raawwatteen kan madaa'e ta'uu maddeen lama namni Alshabaabiin ganee ba'e dabalatee VOA sagantaa afaan Somaaleetti himaniiru. Aangawaan Alshabaab duraanii Omar Mohaammed Abuu Ayyaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti ajajaan waraanaa gameessi Usmaan Mohaammed Abdii kan maqaa Mo'aamiin Usmaan jedhamuun beekamu kan irratti fuulleeffatame ture. Maqaan namarratti fuulleeffatameef aangoonsaa ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa ibsaa kibxata kaleessaa baaseen mirkaneessee jira. Ministeerichi akka jedhetti Mo'aamin Usmaan Alshabaabiin gargaaruuf hojii loltoota biyya alaa gara Somaaliyaatti fiduu to'ata. Haleellaa samiirraan geggeessamerraa ooluu isaallee dubbii himaan waaltaa ajajaa yuunaayitid isteetsi kan Afrikaa beeksisaniiru. Madaalli miidhaa lola bal'aa geggeessame hordofuudhaan waaltaan ajajaa kun hoogganaan Alshabaab tokko ka miidhame ta'uu adda baafannee jirraa jechuudhaan dubbii himaan Afriikoom leetinaant koomaandar Timootii Piyaatriik kibxata kaleessaa VOA himaniiru. Haleellaan sun sanbata darbe magaalaa Jilib bakka dahata cimaa Alshabaab kan Moqdishoo irraa gara kibba dhihaatti kiiloomeetira 385 fagaatu irratti raawwatame.
Waggaan soddomii lammaffaan guyyaa walabummaa Eertiraa har'a kabajamee oolee jira. Kabajji guyyaa kanaa biyya keessaa fi biyya alaa biratti qophiilee adda addaa qophaa'aniin ayyaaneffameera. Ayyaana kanarratti keessummootaa fi dippiloomaatota hirmaatanii fi pireezidaantii Isaayyaas Afoorqii haasaa taasisanii jiru. Oduu kunis bal'ina qaba.
Ayyaanni walabummaa Eertiraa waggaa soddomii lammaffaan har'a biyyaaf biyya alaa keessatti kabajamee oole. Magaalaaleef hawaasaalee Eertiraa keessatti argaman keessatti qophiin guyyicha ilaallatu qophaa'ee jira. Har'a istaadiyeemii magaalaa Asmaraatti ayyaana ayyaaneffatame kanarratti dippiloomaatonni aangawoonni mootummaaf keessummoonni affeeraman kan argaman yoo ta'u, pireezidaantii Isaayyaas Afawarqii haasaa dhageessisaniin ayyaanni walabummaa Eertiraa bara kanaa. qabsoof injifannoo walabummaaf geggeessame akkasumas ba'ii qabsoo cimaa ennaa argametti kan kabajamudha jedhan pireezidaanti isaayyaas haasaa dhageessisaniin bulchiinsi yuunaayitid isteetsi eertiraaf biyyoota akka biroo irratti imaammatni qabatee jiru yookaan adeemsisu dubbii dhalootatti darbe dhaqqabsiiseera jechuun himatan garee waashingtan jechuun qaamonni isaan waamanis biyyi isaanii itiyoophiyaa waliin jibbiinsa keessa akka seentu hojjetaniiru jechuudhaan yakkaniiru. gara fuula duraattis itti fufu jechuudhaan yaaddoo qaban ibsanii jiran kanneen kanas ofirraa deebisuuf mala qabsoo haaraa gaafata jedhan haasaa isaanii keessatti garee waashingtan kan isaan ittiin jedhan bulchiinsa ameerikaa irratti ka fuulleeffate ta'ee imaammati ameerikaa raashaaf chaayinaa waliin hariiroof muddama jiru walitti fiduudhaan madaallii humnaa jiru tarreessaniiru dhimmoota gaanfa afrikaa ilaalchisee eertiraan daandii tokkummaa adda durummaan qabattee itti fufti jedhanii. dhimmoota biyya keessaa ilaalchisee immoo dameewwan adda addaa irratti duula uummataaf kaka'umsi akka cimu ibsaniiru haa ta'u malee dameewwan kamirratti duulli akka geggeessamu hin tarreessine.
Walitti dhufeenya Sinodoosii mana amantaa Ortodoksii Itiyoophiyaatii fi buufata lallabaa naannoo Tigraay isa addaan citee ture bakka isaatti deebisuudhaaf yaaliin jalqabame akka itti fufu walga'iin Sinodoosii Ortodoksii Itiyoophiyaa murteessee jira. Sinodoosii qulqulluun mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa ibsa guyyaa har'aa kenneen guutummaa Itiyoophiyaa keessatti nageenya waaree qabeessa ta'e buusuudhaaf kan hojjetu koree nagaa hundeessuu isaas ibsee naannoo Oromiyaatii fi naannoo kibba Itiyoophiyaa keessatti episkophoosota sagalii muudamuu isaaniis raggaasisuu isaa Kennedy Abaatee gabaasee jira. kanumaan yommuu gara oduu biraatti ceenu wal waraansa yookaan lola sudaan keessatti taasifamaa jiru guyyoottan torbaa fi dhaabuudhaa fi waliigalteen uumamus guyyaa har'aas magaala kaartuum keessatti lolli akka geggeeffamaa jiru jiraattonni himaniiru oduu kanas bal'inaan qabna tujube.
jiraattonni magaalaa galma mootummaa sudaan waliigalteen lola dhaabinsaa guyyoota torbaa erga tolfame roobii har'aa guyyaa lammataaf dhukaasa madfii dabalatee lolli geggeessamuusaa ibsanii jiru hooggantoonni raayyaa ittisa biyyaa sudaaniif humnoonni addaa wixata galgalarraa eegalee lola akka dhaaban waliigalanii ka turan yoo ta'u waliigaltee kana guyyoota jalqabaa torba booda haaromsuun ni danda'ama ture. hookkarri itti fufee jiruun dhukaasa dhaabinsi kanaan dura tolfame fashaleera waliigalteen yeroo dhiyoo kun kan dhagaan yeroo marii saawud arabiyaa jiddaatti geggeeffamaa turetti yoo ta'u haala jiru kan hordofus tokko tokkoon isaanii bakka bu'oota saawud arabiyaa ameerikaaf humnoota sudaan lamaanirraa walitti dhufe of keessaa qaba bakka bu'aan addaa muumicha barreessaa tokkummaa mootummoota kan deeggarsa cehumsaa gurmuu sudaan voolkar pireetis akka jedhanitti gareen lamaan gocha qaama isa tokkoo akkan balaaleffadhuuf nagaafataa turan wal waraansi dhaabatee dantaa sudaaniif uummata isheef jecha gam lamaanuu gara mariitti akka dhufan waamicha kootii jedhan miseensonni gola nageegumsaa akka tokkummaa mootummootaa dhukaasa dhaabuu haaraaf gara ce'umsa dimookiraasii siiviiliitiin durfamutti deebi'u isa jedhuuf deggersa qaban mul'isaniiru tokkummaan mootummootaa lolli kun osoo hin ka'in dura namoonni miliyoona kudha shan ta'an gargaarsi akka isaan barbaachisu tilmaamee ture sunis gara miliyoona kudha saddeetitti ol guddateera torban darbe dhaabbatichi fedhii dabalaa dhufe kana dandammachuu gargaaruuf deeggarsa doolaara biliyoona lamaaf tuqaa ja'a gaafatee jira gabaasichi kan asosheeted pireesi.
dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gargaarsa gaanfaa afrikaatii fi qopheessa irratti gargaarsi maallaqaa atattamaa akka isa barbaachisu ibsee jira oduun kunis ittaanis ni dhiyaata.
tokkummaan mootummootaa xumura torban kanaa jalqabuuf ka jiru gumiin waadaa gaanfa afrikaa ka tokkummaa mootummootaatu hin gahin dura deeggarsa maallaqaa doolaara biliyoona torba gaafatee jira godinaa sana keessatti beelaan dhahamuun labsamuu baatus koreen baraarsaa ka sadarkaa addunyaa tokkummaa mootummootaa waliin ta'uudhaan waamichi kun lubbuu namoota miliyoonaan lakkaawamanii baraaruuf jecha hawaasa keeniyaa soomaaliyaa fi itiyoophiyaa keessaa lubbuun jiraachuuf rakkatan gargaaruuf ka barbaachisu ta'uu dubbachaa jira. tokkummaan mootummoota akka tilmaametti namoonni gaanfa afrikaa keessa jiraatan kanneen miliyoona 21 ol ta'an gargaarsa nyaataa guddaa isaan barbaachisa somaaliyaa keessatti hanqinni nyaataa dachaa lama ka dabale yoo ta'u hongeenis namoota naannicha keessa jiraataniif madda jireenyaa guddaa ta'a jedhamee amanama beeladaalee miliyoonaan lakkaa'aman fixeera koreen baraarsaa ka sadarkaa addunyaa jijjiiramni qilleensaa harki namaa uume carraa hongee naannichaa dachaa dhibba tokkoon akka dabalu taasiseera jechuun beeksiseera doolaarri biliyoonni torba kun rakkoo gara fuula duraa naannicha keessatti uumamu hambisuuf mala kadha'uuf hawaasi achi jiran gara fuula duratti hongee akka dandammatan gargaara jedhamee eegama.
Hayyee oduuwwan galgala kanaaf kan kanumaan raawwatu amma immoo gara qophii addaatti darbinaa dhaabbanni abagaar uummataa ijaarsa seeraan alaa magaala shaggar keessatti geggeeffamaa jiruun walqabatee komiinii kuma dhibbaa ol ta'uu akka isa qaqqabee ibsee jira bulchiinsi magaala shaggarii ijaarsa seeraan alaa diigaa jiruusaa himee komiinii dhiyaate kanarratti wanti isa qaqqabe akka hin jirre ibseera tsahaay daamtoo ibsa garee lammanii irratti. irratti hundaa'uudhaan gabaasa ittaanu qopheessitee qabdii waliin caqasu.
Dhiibbaa bulchiinsaa qaamolee raawwachiiftuu mootummaatiin uummata irratti raawwatamuuf yaada furmaataa dhiyeessuun dhaabbanni abagaar uummataa mirga namoomaa eegsuuf hojjetaa jechuun kan himan daayirektarri olaanaan dhaabbatichaa Dr. Indaalee Haayilee bara darbee dhaabbatichi komii kumaatamaan lakkaa'amu kan kanaan walqabatu keessummeesseeraa jedhan. Komii irra caalaan ijaarsa seeraan alaa magaalaa Shaggar keessatti diigamaa jiruun walqabataa jechuun ibsani የሸገር ከተማ አስተዳደርም በልዩ ሁኔታ እኔውና ከመቶ ሺህ በላይ ዜጎች አቤቱታ አቅርበዋል።
ከመጋላ ሸገር አላደተይና ይላሉ ነሞን ኩመ ዲበ ቶኮ ወል ኮሚዲ የሰተኒሩ ኢሳን ከነ ኬሳ ከን መን ጀላ ዲገሜስ ንጅራ ከን እንዲገምነስ ንጅራ fuulduratti hin diigama jechuun yaaddoo kan qaban jechuudha. Fakkeenyaaf jiraattonni naannawa galaan akkasumas jiraattonni buraayyuu gafarsaa fi kanneen biroo shantama jaatama ta'an komiileen dhufan ni jiru. komii waliigalaan dhiyaatan keessaa gara kuma dhibba tokko diigumsa manaa wal qabata kuma soddomaa ol kan taa'u ammoo rakkoo bulchiinsa gaariin kan wal qabatudha akka waliigalaatti manni meeqa akka diigame sirnaan beekuuf odeeffannoo kennuuf bulchiinsi magaalichaa eeyyamamaa miti.
bulchiinsi magaalaa shaggar ammoo ji'oottaniin dura kan eegale ijaarsa seeraan alaa diiguu ammas itti fufee akka jiru ibsee jira bulchiinsa magaalaa shaggaritti sadarkaa itti aanaa kantiibaatti qindeessaan kilaastira hawaasummaa fi bulchiinsaa obbo Gogsaa Dajanee komii dhaabbanni abbaa gaar uummataa naqaqqabeera jechuun ibse. bulchiinsi magaalichaa quban qabu jechuun ibsanii jiru.
Dhaabbanni abbaa gaar kan jedhamu kun namni biyya sanatti galfatee kan jedhu kana kufa kun akkamitti adeemame maaliif fudhatanii bu'uura seeraa qabamuu qabu kan jedhu kana nufaana nu gaafatee nu wajjin qulqulleessuu qaba. Tokko nu gaafatee nu wajjin qulqulleessee ragaa kana karaa keenya waan argateen jiru adeemsi isaa bu'uura seeraatiin raawwatamuu raawwatamnee kan jedhu kanaadha kan mirkaneessuu qabu. Isa gochuudhaaf immoo hojiin kun akkamitti hojjetame maaliif hojjetame eenyutu hojjete waan jedhu kana ragaa guutuu ta'ee nu qulleessee nu biraas fudhateeti waan akkanaa kana kan ibsuu qabu. Gara keenyaan dhaabbanni kun dhugaadha moo dhugaa miti kan jedhu kana iyyataa qofarraa waan dhaga'e iyyataa sunuu eenyuun dhuguma warra mandirraa diigame immoo nama biraa dhaqee iyyataa bakka san jiraatamoo jiraatu waan jiru kun mataa isaatiin qulqulleessuu barbaachisa. Kanaaf immoo bulchiinsa magaalaa wajjin ragaa wal jijjiiree waliin hojjechuu qaba.
Dhaabbanni abbaa gaar uummataa dhimma diigamuu ijaarsa seeraan alaa kanarratti qondaaltota bulchiinsa magaalaa Shaggar waliin mari'achuu kan himan daayirektarri olaanaan dhaabbatichaa garuu wanti lafarratti ta'aa jiru marii irratti kan ibsameen adda ta'uu dubbatan እነሱ የሚሉን ከ2005 ወዲህ ያለው ህጋዊ አይደሉም። እነሱን እናፈርሳለን።
ኢሳን አከኑን ጀረንቲ በረኩመ ለማፍሸኒ አሲ ከንጅሩ ሴራን ለዋንተ ፊ ንዲግናደ qabiyyee bara kuma lamaaf shanii achi jiru garuu ni mirkaneessinaaf yaada jedhu nuuf kennanii jiru. Haa ta'u malee lammiilee mana diigame keessaa kanneen kuma lamaaf shaniin dura ijaarratanis jalaa diigamee jira. Adeemsa kana keessatti rakkoon odeeffannoo jira jedhameera. Yoo akkas ta'es bara kuma lamaaf shan asitti kan ijaarame har'a waggaa kudhan ta'eera. Egaa qabeenya waggaa kudhanii itti horatte halkan tokkoon diiguun mirga heera mootummaas ta'e kan namoomaati ejjennoo jedhu hin qabnu. Ejjennoon bulchiinsaa magaalaa garuu isa kanadha.
Obbo Gogsaan dhaabbanni abbaa gaar uummataa bulchiinsa magaalattiitti komii isa qaqqabe qabatee dhufee wanti waliin mari'atame hin jiru jechuun odeeffannoo gamtokkeedha jedhan.
Biyyatuma kanallee gara keenya dhufanii dhugaadhaan moo osoo jedhamee wanti gaafatamni jiru. Egaa maalirraa akka ta'an hin beeku gara keenyan garuu nu biratti dhiyaatanii ragaa nurraa fudhatanii fi waliin qulqulleessinee hin jiru. Adeemsi tarkaanfitti fudhatames addaan baasuu ragaa gaafachuu mirga nama sanii yookaan qaama sanii eeguudhaaf ragaa akka dhiyeeffatu carraa kennuu fi ragaa sun sirrii moo sirrii miti kan jedhu qulqulleessu ragaa sun sirrii hoggaa ta'e gara seeratti akka dhufu gochuudha ragaa sun sirrii akkana hoggaa hin taane erga beeksiftee mariisiftee booda akka inni kaafatu guyyaa kennitaa fi guyyaan kennamee fi beeksifni itti maxxanfamee jira filannoo barbaadde godhamee jira qabeenya kee kaafadhu oopshiniin jedhamu ka kennamee fi jira kanarraa kan ka'e namoonni baay'een ogummaa isaaniitti kaafatanii jiranii kan tarkaanfiin irratti fudhatame filannoowwan kun kennamee fi kaafachuudhaaf qaama nama heeyyamamaa hin taane irratti bulchiinsi magaalaa ofiitti darbee kan tarkaanfii fudhatu jechaadha.
Lammiileen sababa ijaarsa seeraan alaatiin manni isaanii diigameef beenyaan kaffalamuu dhabuunis nu yaaddeesseera jedhan Dr. Ndaaleen.
ዜጎች እንደመሆኑ መጠን ቤታቸውን ማፍረስ ከማፍረሳችን በፊት ምን ምን አማራጭ መፍትሄዎችን ወስደዋል? ከዜጎቹ ጋር በቂ ውይይት አልተደረገም።
namoonni kunneen lammiilee biyyattii hanga ta'anitti manneen isaanii diiguun duratti filannoon jiru maali wanti jedhu akkasumas lammiilee kanaa waliin marii gahaan hin godhamne silaa bakki jireenyaa yeroos kennamuufii qaba gara dhuftanitti deemaa kan jedhudha. haalli jiru kan ibsu misoomni yeroo gaggeeffamu yeroo lammiileen achi irraa buqqifaman bakki yeroof itti qubatan ni kennamaaf bakki jireenya isaanis bakka ni buufamaaf garuu kana gochuuf eeyyamamuu miti.
Obbo Gogsaan gama isaaniin ijaarsa seeraan alaaf beenya gaafachuun seeraan alummaa babal'isuudha jechuudhaan deebii kennaniin.
Namni waan seera cabseef seera cabsuu isaa san jajjabeessitee bakka biraammoo filannoodhaan kennuufii qabdaa kan jedhamu kun waa fudhatama hin qabnedha waa loojikaadha kan ta'e jechaadha. Gochicha seera alaa san jajjabeessii namni biraatis gara keessatti akka isheen haala mijeessu jechuudha. Akkaataa seeratiin namni kamuu iddoo mana jireenyaa bu'uura seera bulchiinsa magaalaa saniidha. Akkaataan magaalli sun qabeenya qabu, humna qabuun sarratti hundaa'ee mootummaan mana jireenyaa yookaan lafa mana jireenyaa namni itti ijaarratu mijeessuu, dhiyeessuu dirqama qabaa. namni immoo kana argachuudhaaf bu'uura seeratti mirga qaba.
Magaalota gurguddoo biroo keessattis sababa ijaarsa seeraan alaatiin manneen diigamuun hojii barameedhaa kan jedhan Dr. Indaaleen sababa rakkoo kanaa immoo fedhiin mana jireenyaa guddachaa dhufuu fi magaalonni babal'achuu waliin wal qabataa jechuun kanaaf mootummaan dhimmichaaf furmaata kennuu qabaa jedhan sadarkaa itti aanaa kantiibaa magaalaa shaggaritti qindeessaan kilaastira hawaasummaa fi bulchiinsaa obbo Gogsaa Dajanee gama isaaniin ijaarsa seeraan alaa diiguun cinaatti qaamolee qooda fudhattoota jedhaman ijaarsa seeraan alaa fi weerara lafaa irratti hirmaatan namoota dhibba afurii ol seeratti dhiyeessuun danda'ameera jechuun ijaarsa seeraan alaa diiguun ammas cimee itti fufaa jedhan gabaasa sagalee ameerikaatiif tsahay daamxoo finfinneerra.
Hayyee walwaraansi Sudaan keessatti taasifamaa jiru yommuu torban jahaa fi itti fufee jiru kanatti namoonni sababa walwaraansaa kanaan qe'ee isaanii irraa buqqa'an kuma dhibba saddeetii fi kuma afurtamii sadii akka ta'uu danda'anu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii tilmaamee jira. Dhimma kanarratti gabaasa Heenrii Wiilkins Chaad irraa qopheesse jaallaniin akka ta'an nutti himti.
raachid kaamis abdallaa raadiyoo sagalee ameerikaa waliin gaaffiif deebii osoo hin gaggeessin sa'aatilee muraasa dura sudaan keessaa miliqee ba'eera chaadirraa daangaa ce'ee kan argamu magaalaa sudaan tandaleetti jedhamtu keessatti lola gaggeeffamurraa dhokotee otoo jiru namoonni hidhattoota garee miliishota saba arabaa ta'an mana isaa cabsanii seenuu isaanii dubbata.
أنا كنت هناك ولما جاء ما في كنت في المنزل و- لما هدى لما لما تعليم Magaalaa keessan ture. Bahuu hin dandeenye. Shororkeessitoonni mana koo cabsanii seenanii na fudhatan. Si ajjeesna jedhanii na doorsisan. Tandaltii keessatti bakka hundaatti argamu.
mana hidhaa kan yeroof qophaa'etti akka geeffame achittis ni du'a jedhee yaadee akka ture garuu imaamni tokko miseensonni miliishaa akka san ajjeesne akkasumas daangaa ce'anii akka gadhiisan itti himee jedheera kaaloon adam torban muraasa dura akkuma lolli jalqabeen tandaleettii irraa baqachuu ishee ergasii garuu ilmi ishee maalirra akka ga'e homaa isarraa akkan dhageenye dubbatti.
بابيبان بتاع بويدا The armed group destroyed في أولاد everything.
كله وتعاو Houses and schools were destroyed.
Gareen hidhate waan hunda barbadeesse manneef manneen barnootaa barbadaa'aniiru ibsaan hin jiru. Namoonni ni baqatan ilma koo argachuuf yaaleen ture barbaachaa turre garuu homaa hin arganneen.
torbanneen muraasa booda ammallee ilmi ishee achi buuteensaa dhabamee jira seenaa suukanneessaa qabaatanis abdallaa fi adam warra carraa qaban keessaati jechuunis sudaanii fi hookkara jalaa miliqaniiru warri ammallee sudaan keessa jiran hiree mirkanaa'aa hin taanetu isaan eeggataa jira tokkummaan mootummoota akka tilmaametti sudaan keessatti namoonni kuma dhibba saddeetiif kuma afurtamii sadii ol ta'an biyya ofii keessatti manaaf qe'oo ofii irraa buqqa'aniiru kunis walwaraansa gareewwan waraanaa kanneen lubbuu siviilotaa yookaan namoota nagaa fi yaadne gidduutti gaggeeffamu jalaa miliquuf yaalanii turanidha. lakkoofsi namoota biyya ofii keessatti manaaf qe'ee isaanii irraa godaanan kun akka dabalu eegamaa jira. waajjira sagantaa nyaataa addunyaa sudaan jirurraa leenii kiinzilii akka jedhanitti.
the population of Khartoum, which is where a lot of the fighting is happening, was estimated to be around 8 million people.
Heddumminni uummata kaartuum lafa waraansi baay'een keessatti geggeeffamaa jiru miliyoona saddeetitti tilmaamama ture. Yeroo ammaa kana bakka lolli ho'aan itti geggeeffamaa jiru waan ta'eef jecha namoonni kaartuum keessa jiraatan baay'een isaanii gara kutaalee ollaa kan akka jaazeeraa, waayit naayiliif kan kana fakkaatanitti baqachaa jiru. Kanaaf lakkoofsi sun akka dabalu qofaatu eegama.
jaarmiyoonni gargaarsa namoomaa akka jedhanitti kanneen biyyuma ofii keessatti manaaf qe'ee ofii irraa buqqa'uudhaan achuma sudaan keessa jiraniif gargaarsa gara sudaanitti seensisuuf rakkachaa akka turan kan himan yoo ta'u torban lamaan darban keessa tokko tokko seenuu jalqabaniiru jedhu gareeleen gargaarsaa fi miidiyaaleen sudaan seenuu waan hin dandeenyeef haalli gargaarsa namoomaa buqqaatota biyya ofii keessa jiranii ifa miti buqqaatota warra akkasii keessaa kan nageenya isheetiif jecha maqaan ishee akka hin ibsamne gaafattee fi kaartuum keessaa dheessitee poorti sudaan seenuu ishee dubartiin dubbatti maatii ishee kaartuum keessa jiran dhiiftee deemuun akka irra ture dubbatte.
This is the hardest decision I have ever had to make. Several reasons forced me to leave them.
Kun murtoo ulfaataati gochuu qabdu keessaa isa tokko. Haati koo dhukkubsattee waan jirtuuf fageenya dheeraa deemuu waan hin dandeenyeef sababoonni hedduun akkan isaan dhiisu na dirqisiisan. Reebicha saamichaaf dhukaasa namoota nagaa mana isaanii keessatti irratti xiyyeeffate argeera. Yeroo dhiyoo asitti dhimmoota gudeeddii dhagahuu jalqabnee jirra.
Miidhamtoonnii fi hojjetoonni eegumsa fayyaa ammallee dubartoota Sudaan keessa jiran irratti hookkarri saalaa hedduun raawwatamuu gabaasaa jiru.
Baay'ee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii torbanitti ceena dirree dimokiraasiiti nu wajjiniin tura. Pireezidaantiin biyya Eertiraa Isaayyaas Afawarqii caamsaa kudha afurii amma caamsaa 20 bara 2023tti chaayinaa daawwatanii jiru. Daawwannaan pireezidaantii Eertiraa kun haala siyaasaa gaanfa Afrikaa yeroo ammaatiin walqabatee hiika siyaasaatii fi dippiloomaasii qabaa laata? Dhimma jedhu irratti mitikkuu fi qaaduu hayyoota lamaa wajjiniin marii taasisee jira. Dr. Ittaanaa Habtee ogeessa seenaatii fi dhimmoottan gaanfa Afrikaa as Yuunaayitid Isteetsi irra. obbo Mongistuu Asaffaa Ogeessaa fi xiinxala siyaasaa walitti bu'iinsaatii fi nageenyaa Itoophiyaa irraa haasofsiisee jira waliin haa caqasnu.
Caamsaa kudha afur bara 2023 hanga caamsaa 20 bara 2023 tti pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii daawwannaa biyya Chaayinaa daawwatanii turan. Daawwannaa isaanii kanaafis caamsaa 15 bara 2023 beejingitti simannaa ho'aan pireezidaantii Chaayinaa Xi Jinping irraa taasifameeraa fi haala amma siyaasni gaanfa Afrikaa keessa jiruun daawwannaan pireezidaantiin Eertiraa Chaayinaatti taasisan irraa maal akka hubatamu ka gaafataman as Yuunaayitid Isteetsitti. yuunivarsiitii jeems maadisanitti ogeessa seenaa akkasumas xiinxalaa siyaasa gaanfa afrikaa ta'uun kan beekaman dr ittaanaa habtee chaayinaan biyyoota guddatan jedhaman kanneen akka ameerikaa waliin dorgommii keessa jirtu teessuma lafa eertiraa barbaacha hiriyyummaa eertiraa haala kanaan mul'isaa jirti jedhu.
gaafi afrikaatii fi naannoon galaana diimaa suni dirree wal dorgommii chaayinaatii fi yuunaayitid isteetsi erga ta'e bubbuleera. kanaaf yuunaayitid isteetsiin wajjiniin dorgomaa taatee argamuudhaaf humnoota akka eertiraatii wajjiniin wal tumsuutu baay'ee barbaachisaa jechuudha. chaayinaan eertiraa humna akka humna nagaatti lakkaa'aa jira gaafa siin jettu eertiraa duwwaadhaan waan jechaa jirtu natti hin fakkaatu. Hariiroo eertiraan ollootaa wajjiniin qabdu keessumattuu iyyuu hariiroo iseen Itoophiyaadhaa wajjiniin qabdus xiqqoosee waan yaaddoo itti uume fakkaata.
Dhimmuma kanarratti yaada isaanii kan ibsan ogeessi kabiraan dhimmoota gaanfa Afrikaa irratti xiinxalaa siyaasaa walitti bu'iinsaa fi nageenyaa kan ta'an obbo Mangistuu Asaffaa chaayinaan yeroo dhiyoo as karaa ministeera Haajaa Alaashee ergamaa addaa kan gaanfa Afrikaa jedhu bantee socho'aa jirti. Kunis naannoo kana to'achuuf fedhii qabdudha. Daawwannaan amma pireezidaantii Isaayyaas chaayinaatti taasisanis qaama kanaa ta'a jedhu.
Iddoon Eertiraan itti argamtu baay'ee baay'ee barbaachisaadha. Karaa tokko reettiidhaan wal qunnamti. Karaa biraa gara Suwiis kaanaalitiin wal qunnamti. Karaa biraa immoo Sudaan faana wal qunnamti. Itoophiyaa faana wal qunnamti. Jibuutii faana wal qunnamti. Bara kuma lamaaf kudha torbaa jalqabee buufanni waraana Chaayinaa yeroo jalqabaaf Chaayinaadhaan ala kan dhaabbatan Jibuutiitti kana ekspaandi gochuu barbaadu. Kanaafuu michuu barbaadanii jennaan gara Eertiraatti dhufanii jechuudha.
Waraana kaaba Itoophiyaatti tureen Eertiraan kallattiin hirmaannaa taasisaa turuun komii irratti ka'aa turedha. Daawwannaan amma pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqi Chaayinaatti taasisan Itoophiyaa irratti dhiibbaa qabaataa jedhamanii kan gaafataman Dr. Ittaanaan akkas jechuun deebisu.
Eertiraan akkaataa itti lolli Tigraay kun guduunfamaa jiru irratti gammachuu akkaseen hin qabne ifaadha. Garuu. Eertiraa duwwaa qabattee naannoo sanatti socho'uun chaayinaadhaaf baay'ee wanta fulla'iinsa qabaatu miti. Kanaaf Itoophiyaadhaa wajjiniin hariiroo chaayinaan qabdus murteessaadha. Anaani waa'een hariiroo chaayinaa hariiroo eertiraan Itoophiyaadhaa wajjiniin qabdu waan isaan yaaddesee irratti dubbatannatti fakkaata chaayinaan eertiraadhaa wajjiniin sababiin isaa isaan investmentii guddaadha qabu Itoophiyaa keessaati. Akkuma isin jedhee galaana diimaatii fi gaafa Afrikaa keessaati dhimma guddaadha qabu daldaladha qabu kanaaf nageenyatu isaan barbaachisa. Waa'ee demokrasii miti lafa qaban waa'ee demokrasii miti waa'ee mirga namoomaati miti nageenyi garuu jiraachuutu irra jiraata. Isa sana irratti yaadda'anii Isaayaasiinis jabaadhuu himannaan sirratti dhufaa jiru tunu jirru homaa sitti hin fidu garuu immoo hariiroo Itoophiyaadhaa wajjiniin jiru nu yaaddesteera. jedhanii waa wajjiniin haasa'an hin fakkaata akkaataa itti pirezidaantiin chaayinaa dubbaterra.
Gaanfi Afrikaa yeroo ammaa haala Sudaan keessa jiru dabalatee kan waraannii fi jeequmsoonni keessatti keessummeeffaman fedhii biyyoota guddatanii kanneen akka chaayinaa fi kanneen biroo dudduuba jiraachuun himamula. Simannaan amma chaayinaatti pirezidaantii Eertiraaf taasifame kun haala siyaasa gaanfa Afrikaa irratti dhiibbaa akkamii qabaata isa jedhuuf obbo Mangistuun haala ittaanuun ibsu.
Naannoon kun waldorgommiin biyyoota gurguddoo kanneen akka Ameerikaa, kan akka Raashiyaa, kanneen akka gamtaa Awurooppaa akkasumas immoo Chaayinaa amma yeroo ammaa kana immoo kan akka Hindii, biyya akka Tarkii, Iraan, Kaataar warri Gulf State jedhaman kan akka Saawudii Arabiyaa fi Yuunaayitid Arab Emirates fa'ammoo naannoo isaan to'achuu barbaadan waan ta'eef waldorgommiin biyyoota humnaa'oo kana gidduutti geggeeffamus haala siyaasa naannoo kanaatiin wal qabatee yeroo hundumaa akka cimetti itti fufee jira. Yeroo ammaa kana soo laallee biyyoonni Ameerikaas ta'ee Chaayinaan, Raashiyaan akkasumas immoo biyyoonni naannoo Miidil Iistii kanatti argaman kun hundumtuu naannoo kanatti to'annaa garaagaraa gochuu barbaadanii hariiroo siyaasaa biyyoota naannoo gaafa afrikaa kana faana uummachuu barbaadanii.
Dooktar Ittaanaa Habtee Gamasaaniin siyaasni gaanfa Afrikaa keessoo isaatti rakkoo qabuun qaamota alaa ofitti affeeraa jedhu.
Gaafi Afrikaa erga lafa itti lolli adeemsifamu ta'e baay'ee bubbuleera amma bakkurneewwan ja'a caaleera lolli naannoo sana jiru. Ituu addaan hin citin adeemuutti erga ka'eeti. Galaanni diimaan ji'oogiraafii isaa yoo ilaalte. gama kaabaatiin meditiraaniyaanidha suis kaanaalidhaan wal qabatee meditiraaniyaanitti dhaqee si baasa. Gama kibba bahaatiin immoo dhaqeetu kan garba Indiyaatti dhaqeetu si baasa. Kanaaf tokko naannoo sanatti daldala addunyaa doolaara tiriliyoona tokko ol ta'utu achirra nagadama karaa sanarra. Lammaffaa qabeenya hedduutu naannoo sana jira. Soo qabeenya sana argachuudhaafis daldala kana keessatti hirmaachuudhaaf Biyyoota Afrikaa influensi gochuudhaaf dhiibbaa irraan ga'uudhaaf naannoo sanatti wal dorgommuutu irra jiraata humnoonni kun waa'ee Sudaan kibbaa yoo laalte waa'ee Eertiraas yoo fudhatte waa'ee Itoophiyaas yoo laalte Somaaliyaas rakkoon baay'eensaa kan keessooti garuu humnoonni biyya alaa kun rakkoo keessoo kana fayyadamaniiti kan isaan wal dorgoman.
Keessummoonni keenya Dooktar Ittaanaa Habtee fi obbo Mangistuu Asaffaa guddaa galatooma. Qophicha qindeessee kan dhiyeesse aan mitikkuu fiqaaduuti.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo daat koom jedhaanu ergaa karaa feesbuukii keenya karaa tiwiitariitiif instaagiraamii keenyaatiif nu argachuu dandeessu reediyoodhaa fi televizyiiniin alattis kallattiidhaan feesbuukiidhaa fi yuutuubiirraan nu argachuu dandeessu jenna gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isinii gahaa jirtu Tigisti Gamme piroodiyusariin keenya Nugusuu Taamiree gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee ogeessitoonni teknikaa istuudiyoo 53 kan isin keessummeessaa turen Bafqaaduu Morodaa waan wajjin turtanis galateeffannaa nagaatti gulaala.